Because of all the gbege wey Olori Mariam don dey give Queen Naomi for inside the palace of the Ooni of Ife, we the online in-laws sure say by now, Mariam don don realize talk say money no fit to buy love. This one na a very very big lesson wey be say we all go learn as women. My correct correct people. love na from heart e dey from come outside, no be from purse. <laughs> hey make una take una eye see how dis grace dey come to olori marian she dey run kitikiti run katakata her ex husband house no enter her her papa house no enter her even her husband house sef no enter her olori marian don announce an unplanned vacation hey everybody for inside the palace don dey hala becos kpsc really shake dis women make i give una the update o as i take hear the matter allegedly una welcome back again to my youtube channel o oh my correct correct people. if na the first time where you dey see this youtube channel I beg make you not forget to like this video and make you subscribe to the youtube channel if you na a returning subscriber i thank you well well o oh, na you go go go. na im be the real mvp make you not forget e dey very very important ah. make you like and share the video breeze don blow and fowl yansh don open my correct correct people. marians unexpected exit na im don dey trend for inside ileife make una come take una ear hear am o oh, as everything take waka marian wey bin be di cause of most of the problem wey dey inside the palace she carry her load waka comot for inside the palace The same cup wey dem wan be use measure for queen naomi o na dat same cup now now dem don take dey measure for themselves because na dis people na im sit down force kabiyesi distract am from the love of queen naomi even when queen naomi dey dey cry dey yearn for di attention of her husband These women call kabiyesi down in their power with their physical power, with their physical endowment, and both spiritual forces, including juju, kayamata, and everything. They take and hold that man down. You know, they take in eye, they see well. now that same cup oh, where olori mariam bin wan make queen naomi drink from Now that cup then she don't finally take her hand drink from o oh, because we no expect say olori mariam go reach this point di tori go show you say hey, eh, when god there for you when he decides make you carry anoda woman husband make you know say if fit be say na you sef gangan na your own bag na im dey go carry put for outside trouble in paradise The wahala begin o oh, as e don burst Olori Marian and others for inside the palace want make eh, queen naomi dey miserable na their plot be that from the very very beginning dem try everything possible but dem no know say hey The same energy go bounce back to them later in the future wey e be say e go get to the point wey be say kabiyesi no go send dem because na so e be that time kabiyesi no send queen naomi if not queen naomi for no comot for inside the palace when she did but na out of frustration out of pain and no be with her korokoro eye na she take make that move The table don turn and queen naomi enemies don dey in the middle of all the drama because I no dey receive the result of wetin dem do for queen naomi maryam yarn say she don do everything wey she fit to do to stop this drama but e no work she use her money try to buy kabiyesi e no work she use her body try e no work she carry her wahala or waka or mm, dey lament say her mind no dey ground again if you ask me e be as if say she go need a vacation because she use her hand carry plenty trouble make una remember say ashley i think it was last week i mean last month or so He send olori mariam to intensive care unit yes so he give her am wotowoto gbasgbos wey land am for dat place and you know say olori mariam no be small pikin like dat she sef don mature she sef na no na elderly woman she be na small tin na olori ronke take senior dat woman yes na old woman she be so she no suppose to dey dey involved for all this kind of woto woto drama gbas wey dey happen for inside the palace but you know because they no dey hear words na make they still dey put wahala for their head marian mm-hmm. versus ronke and uh, queen naomi no comparison gist tok say oni wan do church wedding for queen naomi na dia all this katakata take start o dem say na planning dem still dey plan o oh. no be say wedding don happen o oh. as a matter of fact dem say na church eh, wetin dey call am na eh, church eh, all dis teaching wey dem dey teach young couple dem wan come inside marriage na im dem still dey go o oh. as the information don waka reach olori mariam ear ah she don carry fire o confront the matter Talk say lie lie lie lie e no go good if oni marry eh, queen naomi again for her very very before woman wey be say she no be want make he stay inside the palace my correct correct people. na there now olori mariam take start to dey plan her vacation o oh. wey e be say she know say she no know anywhere wey she go go oh. mariam we hear say she pack her load waka comot for inside the inside the palace dey go vacation People dey hail her talk say make she stay as long as she want make she no return back quick o oh nobody go miss her for inside ileife make she stay as many eh, as many minutes as she want for the travel where she dey travel e be as if say marian go need this break to cool off the ten sion wey don already come to her for inside the palace no be small gbege marian we hear say her sister even enter the matter dem tok say marian even call her sister for uk yarn am about everything wey dey happen e be as if say the matter don tire marian and she dey need family support you know say this time around miriam no fit go meet im family members for ibira because she know say she don embarrass dem she don shit for their presence so those people say dem don open tire for olori miriam matter now we dey hear say miriam don reach out to im sister wey dey for uk make e help am my correct correct pipo dis eh, marriage counseling wey eh, queen naomi and kabiyesi start e don cause many many higi haga for olori miriam for inside di palace because e no gree am understand body e dey pepper am she dey cry she dey demand justice say queen naomi don collect everything wey im take be woman for her husband house i say wetin happen shebi na you open hand break queen naomi hand collect her husband for her hand you e dey feel as if say na you be the jagaban na you be the na you be the doer of the doing now the same thing the same the same thing wey you melt down to another woman dey dey melted down to you and you dey cry for help who you dey cry who wan help you na you go take your hand rescue yourself nobody send you oh, o lori mariam na you send yourself put yourself as agadagbachiluzo against queen naomi my people, na so the royal drama dey take dey unfold small small Oh my correct correct people. Whether na destiny o oh, abi na wahala wey dem dey carry come up and down e never still clear because sometimes the drama wey dey happen for the palace e dey be as if say na film trick na na na na theatre na im we dey act but see eh make you dey pick one or two lessons for this thing polygamy no be anybody mate anybody wey open e korokoro eye say e wan enter inside polygamy make e ready for di wahala wey go come outside for inside di polygamy dat is why we dey talk say make men hold dia thing well remind yourself women kwanu wey be say dey jealous other pipo husband make you sef hold yourself dat thing wey you think say dat woman dey enjoy you fit enter inside e go koro for your mouth yes e go koro for your mouth because nobody tell mary and say ah, if you enter di marriage with queen naomi husband or oh, dis thing na im go dey sin abeg make you feel free make you share your thoughts below in the comment section if you never like and share the video abeg make you try like and share the video your own no go spoil subscribe to the youtube channel and turn on notification bell so that every time i put out any new fresh and spicy update like this now you nine youtube will first notify make you no forget It's e dey important subscribe to the channel and turn on notification bell i go bring you more updates as things they unfold for inside the palace of the ooni off ife. Eh,